iri ni ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda turavugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi turi kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mwiriwe neza se muri kumwe na thomas kamirindi murisanga facebook yacu ni voa radiyo yacu whatsapp ni uguteranyaho rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe nk'uko bisanzwe rero kuwa gatandatu wa mwanya wanyu murisanga mwisanzure
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
wa mwanya wanyu rero nduwimana evrar aravuga ati turabakunda ndi evrar prisoniye mudusuhurize imfungwa zose aho ziri i burundi muti rema uwo rero yari evrar nduwimana ni ubutumwa atwoherereje mu kanya kuri facebook noneho duhamagare leonard leonard wiriwe neza
ndaguhaye mwiwe tomasi urakomeye
ni ukuri ntakomeye ndakomeye neza cyane nuko nuko rwose uratangaza iki rero
yewe kwara kugira ngo ngaragaze akanyamuneza ku ku iyemezwa eh, rya- ryabereye i geneve Mm,
aho baheruka kwemeza yuko bagiye kugira eh, ankete kugira ngo icegeranyo cyashyizwe ahabona n'aba- n'abahinga ba oni kugira ngo bakurikire abakoze amabi atandukanye ngaho i burundi bitanguye nyezina mhm,
ni ukuri nagira ndabishime kandi ndibaza ko atari igihugu jenyine nibaza ko hari n'abarundi benshi tubaye turareka n'abarundi Abo- abashobora kuba batuye mu gihugu cy'uburundi n'inshuti z'uburundi nibaza yuko byabahimbaye bamaze kumenya yuko eh, abakora amabi atandukanye bagiye gukubitwa intahe mu gahanga mm.
nagira ngo rero nshimitse ko hejuru y'ibyo Mhm.
ko kwihutirwa cyane igikorwa cya sentare mpuzamakungu Mhm.
bagafata abamaze gushyirwa ahabona n'ujya mugwi yego
kugira ngo abarundi n'ukuri bave mu marira atandukanye barimwo kandi nibaza yuko ibyo bw'icyo bitanga batanguye kubafata hanyuma izindi ntambwe zikagenda zikagenda zirakurikirana mu nyuma nk'uko intambwe z'ubutungane zibi- zibitegekanya
yego
hanyuma intaye ikiganza mu burundi ababyeyi bagasubiza ibibondo ku bibero impunzi zamaze guhungira mu bihugu bitandukanye zikagaruka i burundi kigasubira kuba igihugu nyabagendwa igihugu cy'amata n'ubuki nk'uko ba sokuru bakiturage Mm.
ni ako kanyamuneza nagomba kugaragaza no gusaba iyo sentare mpuzamahanga ko yokwihuta n'ukuri hanyuma anakeza abantu batandukanye babigizemo uruhare Mhm.
yego nkagira nti imana iraje imbere batere baje imbere nk'umuzinga murakoze ariko leona ntabwo ari sentare ije gukora amatohoza ahubwo ni ni ni ni komisiyo nta- danke eh, ni komisiyo d'enquête ariko ahari Yego.
kuko bishobora kuganisha kuri sentare nta wamenye ikizakurikiraho ha?
kubera abarundi tubabaye kubera abarundi biga bara- barapfa ku bwinshi kubera hari umutekano muke twasaba ko byo kwihuta cyane kuko eh, kirya cegeranyo kimaze kuvuga yuko abantu bicwa n'inzego uca wumva yuko ari ubwicanyi budasanzwe
komeza komeza
Eh, uza wumva uza wumva yuko ari ubwicanyi budasanzwe ukabona yuko bigirwa n'inzego aho bakenereye umuntu cyangwa aho bitekeye umuntu bamufata bakamugirira nk'ibyo birirwa baragirira abandi Mm.
Eh, kwari ugusaba cyane kwihuta kuri iyo sentare mpuzamakungu nayo ahandi byari byumvikanye yuko hagiye kugurwa nyezina ankete zerekeye ibyashyizwe n'abajya bahinga babugitse na oni Mhm.
yego hanyuma nka kera ibihugu byashoboye gu- gu- gu- gutora eh, kugira ngo ijya resolution iradogite ariko se Leona hari abarundi wowe urabyishimira yego ko umuryango mpuzamakungu wafashe icyo cyemezo ariko hari n'abandi barundi batakishimiye niyo mpamvu bagiye no mu myiyerekano yo ku- yo kukiyamiriza yo kwiyamiriza i- icyo cyemezo ba- banga ni- ni- n'izo za enquete banga ayo matohoza baya- bayiyamiriza cyane bo bo bo urabatekerezaho iki
urabona tumaze kwinjira muri demokarasi umuntu uramwubakira icyiyumviro cyiwe n'icyifuzo cyiwe Ah,
mugabo nibaza bijya bintu byo kwamagana kujya bakafata ibintu bakagiye bagiye kuryama ku cyicaro cya oni ba- bagatwara ibyo kwifuza bagatwara n'ibyo kwisasira nagenda kwibutsa aha ko igihe hicwa b'ababikira batatu b'abataliyana mu burundi ah,
hariho umuntu umwe yigeze kuvuga umurengaya bamukamenya simwibuka neza izina mhm,
yafashe sekeri n'umuryango wiwe baragenda kuri radiyo yerukeya ngo yabishe mhm,
ngo none ngo mu- ngo mugabo baracari bazima mm.
mugabo ukuri
yego naho boboga naho bokoma induru rero urumva rero nsanzwe narize n'ibintu by'amategeko ndakunda ibintu by'ukuri urabona yuko abakoze bijya baciye muri bwa judiciaire baci- baciye ku ntambwe ku ntambwe
yego bakareka bakareka abashyigikiye leta cyangwa ubutegetsi nabo ba- ba- bakabyamagana uko babyumva urabona yuko atawe barya n'ubwara mugabo bariko babicisha izindi nzira z'ubutungane n'ibintu biryoshye cyane ye Niba- nibashyi- nibashyigikiye hazogera igihe ukuri ku- kuboneka maze maze haraciye igihe batari babone bati twarihenze ye bigarure basubire ku murongo yego Nyamara leona ni- yego babyamagana kurya uburenganzira bwabo no kuri ntawe bibaho ye leona ndagushimiye
yego murakoze cyane ijwi ry'amerika noneho duhamagare ernest ernest wiriwe neza
mwiriwe mwiriwe
uravuga ko uri i kampala
Eh, ndi kampala ndi kampala eee ni ukuri atangaza iki
bo njyewe icyo ndashaka kuvuga hari ikintu ndashaka ko tuganiraho gatoya Mm,
hari itegeko riri gusohoka buno mu rwanda sinzi nimba wari bazemerwa n'amategeko
eh, ni irihe tegeko rirebana eee itegeko rirebana n'umuryango yego
hari itegeko bashaka yuko ngo ababyeyi mhm,
Eh, abana babo ngo umubyeyi yajya aha umwana umunani uko a- uko abyishakira mm,
ngewe ndabona ibintu bi- bira- birateraho amakimbirane mhm,
kubera yuko eh, hari ababyeyi baba bafite nk'inda nini bashobora kurya imitungo bakayimara abana bagatangira ku kugendagenda badafite n'aho ahantu baba mm,
ndumva leta nayo yagira akantu ureba ko abo bantu barya nk'imitungo bakayimara urabona wenda nk'ubu ngubu mm,
umubyeyi wenda yagurishaga nk'ibintu wenda ashaka kubirya wenda umwana akitambika bakamuha ibye akaganira kuri ibyo ngibyo mhm,
ubwo ubungubu itegeko nirimara ku- sin- sindamenya nimba hari barabirangije kubishyiraho umukono Eh, nanjye ntabwo ndamenya nimba ryara- ryararangije Urabona gutangazwa nk'umubyeyi- urabona nk'umubyeyi nashaka kugurisha ubwo umwana ntakongera kwirirwa avuga ubwo ubwo nta burenganzira rwego rufite ku mutungo ni ukuguha ukabyishakira Mm,
ubwo ndumva mwadukorera nk'ikiganiro mukaduhamagara abanyamategeko bakagira ikintu babitubwiraho tukabimenya ariko se Ernest
karama iyo umaze kuba umugabo kuki wumva kuki wumva uba ugifite uburenganzira ku mutungo w'ababyeyi bawe
ntabwo ari ukuba nkunda ngo waba uri umugabo Ah.
tuvuga tuvuga nk'umwana mutoya oya si buretse buretse Ernest oya twijya ku mwana mutoya kubera ko umwana mutoya aba akirerwa umubyeyi we n'inshingano yo kumurera ibyo ngibyo birumvikana ndahamya ko n'iryo tegeko ritazakuraho iyo nshingano byo ntabwo bishoboka itegeko ribikoze abantu baba baryanditse ni ukuvuga ko ntabwo baba ari abantu bazima bambura umubyeyi inshingano yo kurera umwana we iyo ngiyo ni inshingano usibye ko ari n'inshingano yego mu mategeko yacu abantu ariko ni n'inshingano kamere urumva iyo rero ntabwo tuvuga iby'abana bakiri batoya ndabwi- ndibwira ko itegeko nkurikije ukuntu mbikurikirana rireba abana baba bakuze ni ukuvuga baba barageze mu bukure barabaye abagabo barabaye inkumi mbese bashobora gushinga ingo zabo bageze mu gihe cyo gushinga ingo zabo I- ibyo bita majorite legale niho baba bageze abo ngabo rero ni- ni- wowe urumva ari agahato ko umubyeyi abaha ku bintu bye kuki se batakwishakira ibyabo
aho ngaho birumvikana cyane Mm,
kwishakira ibyabo birumvikana Mm.
tuvuga nk'umubyeyi hari ababyeyi usanga ngo umugore n'umugabo batabanye mhm,
batumvikana mu rugo mm,
urabona nk'abana bandi baba bakiri ku mashuri bakeneye kwiga mm.
ugasanga nk'umugabo ashaka guha- guhaga uruhare ku mugore Mhm,
ubwo urumva yuko umwana uri ku ishuri mm.
umubyeyi aravuga ati njyewe ndagurisha kuko umu mwana nta ruhare agifite nta- ntabwo aranyikambika imbere
Ernest we ibintu uri kuvuga ntabwo bishoboka kuko erega nubwo umugabo yakwanga umu- nubwo umugabo yakwanga umugore nubwo umugore yakwanga umugabo ni hahandi umwana wawe n'umwana wawe ntabwo ushobora kumwiyambura urumva abantu ba- abantu bashakanye jya ubareka bigire mu bibazo byabo ariko rero ntabwo bibambura inshingano ku bana byo ntabwo bishoboka ibyo ngibyo byo ntabwo bishoboka rwose oya rwari nk'urugero nari nguhaye ntabwo ari- ariko byabaho ye ngaho ngaho nzura igitekerezo cyawe nakuvugiyemo cyane umbabarire
oya ntacyo cyari ikiganiro byatuganiraniyeho gatoya ngo nawe eee
umfate iby'amategeko eee
hari ikindi kiri- kiri hariya mu rwanda hari eh, akarere ka kariciro
yego
Eh, ni akarere kibakiwe n'imvura cyane muri iyi minsi haravuga inkuba zigenda zikubita abantu mbona akarere ka rukiro leta yakagu- yakwiye ku- kukitaho cyane kuko ni akarere mu bihe by'imvura gahura n'inkuba nk'ubu haravuga abana batatu inkuba yakubise mu rugo rumwe
komeza erineste we Alo? Eh,
komeza komeza
eh, ndashaka yuko leta yakurikirana ku karere ndabona ari akagasurwa n'inkuba cyane yego bakagira ikintu bahakorera eee erineste Eh, yego ubwo ndibwira ko ibyo byumvikanye hanyuma indi nama twakungurana ni uko iryo tegeko nawe Aha.
iryo twabanjirijeho nawe uzakora uko ushoboye uzarikurikirane hanyuma uzanarisome
eh, nda- ndi- ndi bushake nk'ama nk'ama gavumenti ya- y'u rwanda ba- ndebe
yego amategeko yabo numve yeee ibivugirwamo yego simpamya ko ryari ryatangazwa ryari nimba- simpamya ko ryari ryatorwa mu nteko ishinga amategeko yego. Ariko- ariko ikigaragara ni uko bigiye kujya mu bikorwa hafi.
uzakurikirane rero imirimo yose irireba nubishobora hanyuma nirinasohoka umukuru w'igihugu yariteyeho igikumu wa mugani yarishyizeho umukono hanyuma nawe uzarifate uryige uryisomere erega burya ikindi n'itegeko Eh.
n'itegeko burya ushobora kurirega mu rukiko usanze ritakubereye warirega hanyuma urukiko rukare- rukagira icyo rubivugaho ru- rwa- rwa- rwasanga ufite ukuri utsinze icyo gihe itegeko riba rigomba gu- gusubirwamo kuri iyo ngingo wareze
Eh, okay.
Eh, niyo mpamvu rero nyine bifite akamaro gukurikirana amategeko akureba
Ese natwe mujye mudu- mudufasha mudutumire nk'abantu bafite amategeko natwe tugire ikintu twabaza kuri radiyo byakumvikana cyane byanadufasha yego ariko namwe mwayize mwayisomeye kubera ko amategeko ya- y'umukuru w'igihugu amaze kurishyiraho umukono rigiye mu Eh.
igazeti ya leta icyo gihe riba rireba buri Aha.
muntu wese aba afite uburenganzira bwo kurifata akaritunga iwe mu rugo akarisoma akariganiraho n'abantu n'ubwo nyine mu mirimo yo kuritegura nabyo ufite ububasha bwo ku- bwo gutanga ibitekerezo byawe mu nteko ishinga amategeko ibintu byose amategeko iyo akureba ugomba kuyakurikirana urumva
Eh, ye urakoze ernest
eh, namwe ndabasimuye cyane ye mukomere aho ngaho i kampara ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi ku mana nawe turi kumwe hano ku ijwi ry'amerika turi ku mana urahura akomeye
yego ndakomeye mu rwanda mu majyaruguru turakomeye ni amahoro ni mu kahe karere
ni akarere ka gakenke kariya kigeze kibasirwa n'inkangu muri ya minsi yashize Eh, ubu rero mwari mwarisuganije abantu inkangu zakozeho mwarabafashije
Eh, leta leta leta rwose ni umubyeyi turanayishima cyane Mm,
kuko abo bantu bari batuye n'ahantu hahanamye mm.
noneho leta ubwa mbere yahise ikora ubutabazi bwihutirwa ibazanira amahema Mm,
ibasha kubakura aho hantu ibashyira ahantu heza kuko n'ubundi imisozi yari ikimanuka mhm,
ubu ngubu ho kubera izuba nyuma ryavuye barubakiye abatuye mu manegeka bose bari mu rwabo bashyirwa ku midugudu mbese Mm.
leta ni umubyeyi turayishima cyane ye nuko Mm, andi makuru ufite rero ni ayahe
eh, andi makuru wenda wenda nababwira Mm,
ni uko mu karere kacu nk'ubu twari twateganyije guhinga ibi- ibigori yego
none igihingwa cy'ibigori rwose byatuyobeye imvura yarabuze ibigori turabitera dukoresha amavaruganda mhm,
none turi guhura n'ikibazo izuba rya- ryavuyeho mbese tubura imvura ubwo urumva hari niba tuzabona umusaruro nta mbizi mu karere ka Gakenke.
none se mu karere ka ka gakenke nta migezi ihaba
Eh, wenda imigezi irahaba ariko nka biriya bikorwa byo kuvomerera imyaka ntabwo bihari Mm, kubera iki bidahari se kandi mufite amazi
amazi iyo aba ahari Eh,
ariko wenda kubera n'akarere kacu ko mu majyaruguru gakunze kubona imvura cyane eh, ni twebwe ibyo byo kuvomerera imyaka kandi reba twari tunageze mu gihe cy'imvura
mhm,
Ibi ntabwo byakaba ntabwo bihari cyenda wenda nk'ahantu izuba rikunze kuza naho twe imvura yo dukunze kuyibona cyane turi ku mana burya rero nyine usibye ko n'izina ryawe ribyivugira imana yahaye u rwanda ubukungu u rwanda rutazi burya u rwanda rufite amazi menshi iyo rero mugeze mu gihe mubuze izuba mwari mukwiye kureba ukuntu mujya muvomera imyaka yanyu ntimurindire ko imana yongera kubaha imvura kandi mufite amazi mugakomeza kuyapfusha ubusa Ehe, turi ku mana urakoze wenda buriya hari- hari n'ubuyobozi wenda bwareba uko byagenda wenda izuba rikomije kuza yego telefone yawe sinzi ibintu bijemo yego komeza
Eh, ikintu nari ndi kuvuga Mm.
nari ndi kubwira wenda buriya n'ubuyobozi nabwo wenda buba buturebera bubonye hari ukuntu ibintu biri kwanga buriya wenda nabwo hari hari ingamba bwafata wenda buriya ariko kuki muvuga ngo babarebere kuki mwebwe mutirebera
We- areka nk'ubu ngubu wenda wenda reba nka ziriya mashini ziba zivomerera imyaka eh
ziba zihenze natwe abaturage nta kintu twabikoraho ahubwo abashinzwe iby'ubuhinzi bo wenda batugirira inama bakareba n'ukuntu batugeza ni kose mwishyize hamwe muri nk'abaturage icumi mugateranya ibyo mufite mukagenda mukabwira ikigega runaka kikabaha amafaranga yo kugura iyo mashini mukayikoresha mwese icu- mwese icumi icyo kigega ntimwazacyishyura
yewe oya byo byashoboka Aha, byagomba aha.
ni ukwishyira hamwe Eh, nu- ntimugategereze rero ngo baratureberera ngo nibadukorera ibi njye ndibwira ko namwe mwakwishyira hamwe mukikorera ibintu bikomeye cyane nzi ko mu buzima bwanjye nabonye abantu benshi iyo bishyize hamwe bakora ibintu by'ibitangaza kandi ibyo ngibyo natangiye kubibona nkiri n'umwana mu basukuti niho natangiye kumva kwishyira hamwe icyo ari cyo urumva Mm, Eh, namwe rero muzishyira hamwe hanyuma mu- mu- iyo mashini muyigure ntabwo izabananira eh, eh, oya byo nta abishyize hamwe ujya bambaye nta kibananira yeee nuko turi kuma urakoze
ye namwe murakoze ijwi ry'amerika turarikunda cyane inaha mu majyaruguru mu karere ka gakenke ye mukomere rwose
yego yego noneho duhamagare na jean dodieu jean dodieu wiriwe
yego niriwe ndabaramukije n'amahoro ye ni amahoro rwose nawe
yego naje ndashima Mm, hanyuma ndashaka kuvuga ku- ku kintu cyerekeye indero mu burundi mm, yego eh, hariho eh, abana bakoze ikibazo cyo mu mwaka w'icyenda n'umwaka w'icumi ni ukuvuga abo bagiye mu gi- mu gice cya- cya kabiri cy'ishure shingiro po- muri poste fondamentale mhm,
ni ukuvuga abo bana ab- aba- aba- aba- abashoboye kuronka amahirwe n'abatoye ikibazo cya leta mm, ariko hariho n'abandi bana batashoboye kuronka amahirwe ni ukuvuga mugabo bari bamenye mu ishure mugabo batashoboye kuronka amahirwe yo kuja mu kiba- yo kunguruzwa ni ukuvuga eh, gu- kubandanya mm, hanyuma rero hariho hari umugambi eh, leta yavuze yuko um- umunyeshure wese yari yamenye mu ishure ni ukuvuga atarekuriwe kudubura mu ishure ni ukuvuga gusubira mu mwaka nyene hamwe yahora yiga ni ukuvuga kurodubura mhm,
ariko abo bana eh, nka jewe ngerageje kuraba kweri ni ni ikindi kibazo kuko n'abana bakiri bato cyane ni abana eh, badashikana n'imya- hari n'abana badashikana imyaka cumi n'itanu mhm.
ni ukuvuga gushi- gushika ubu kweri bari mu bibazo ico kibazo ndakibaje kuko eh, hariho aho je mperereye ni ni mu ntara ya rumonge Mm,
ndazi nk'abana bashika nka batanu b'abakobwa badashikana n'imyaka cumi n'itanu baheruka gucikira ni ukuvuga gucikira eh, kuja kubaka eh, ingo mugabo batabi- ba- bidashiye amategeko ni ukuvuga batabashingire badashiye muri komine canke hehe muri
Baga- ba- mu- muri komine canke mu mabedeje jean dodieu alo aba- aba- jean dodieu abo bantu bashyingiye abana
Eh, ni ukuvuga Kuko ni ukuvuga nimba- ni abana ba- bagiye ku bagabo ni ukuvuga bidaciye amategeko umva noneho jean dodieu reka nkwisabire Umva, ni ba- mu- Reka- reka nkwisabire akantu sabwe?
reka nkwisabire akantu Yego.
niba Mm, abo bana baragi- baba bagiye kwishingira baba bashingiwe ni hahandi ntabwo umwana kuko wanavuze yuko batarageze no ku myaka cumi n'itanu nta gahomamunwa ngewe nakugira inama ukagenda ukarya urwara ni ukuvuga mbese ukaburira abashinzwe intwaro icyo kintu kuko ni ikintu gikomeye cyane ni ihohotera ry'uburenganzira bw'umwana umwana ararerwa ntabwo ashyingirwa eh, urumva mu uzabikore bisanzwe.
uzabikore witonze bitakugiraho ingaruka mbi urumva ugende ubabwire Yego.
hanyuma icyo kibazo abashinzwe intwaro abashinzwe uburenganzira bw'abana ushobora kunyura ku ma- ku mashyirahamwe y'abashinzwe uburenganzira bw'abana agateka k'abana ushobora kunyura ku ntwaro ku Yego.
bashinzwe intwaro ariko icyo kintu ndakwisabiye uzabibamenyesha hanyuma bakibonera umuti
yego kuko nibyo ndabivuze kuko benshi mbere hari na- umva ni ukuvuga abana ba- bamaze kubona uko biranze ni ukuvuga bahe- ba- babonye ha- hamaze kuba bavuga bati niyo twebwe tuzoba bande Mm, kazuza kacu kazoba kameze gute mm.
ko leta idatwemera yuko dusubira mu mwaka ngo twige hanyuma tuzobone gukora ikindi kibazo ku mwaka hanyuma natwe turabe kuronka amahirwe yo kubandanya urumva ari mu- gushika ubu kweri bari umuhira umva na- ni abana batabona akazuza ko ukuntu kazogenda rero jewe ikibazo- igituma mbajije ukuntu ndashaka rero kumenyesha kweri nemeye aba- aba- leta eka n'umushikiranganji w'inyi- eh, w'indero Mm.
eh, inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi ko turema nimba ari ingingo bari bafashe ko boraba nk'abana kweri bakumva akamaro nka- ubu narumvise ko hari hari amanota bari bafatiye kugira bamwe bemererwa kudubara mugabo akamaro na- muri amanota kugira kirya giti kiri bijya bihumbi mirongo umunani bigabanuke kuko kweri u- ugerageje kuraba abana n'ukuri benshi buca baja mu mabarabara bamwe uzosanga ari ibisuma bamwe uzosanga ba- baja muri ya migu muri bya ma- ba- birwa bara- baraborerwa ba- ba- ba- kenshi numva izo izo ngwara mu gihugu meme n'igihugu ki kizo- kizogira isanganya rero jewe naco gituma eh, nari nteye aho kamo ko nari numvise ne- ejo hahise ishirahamwe ajape ryari ryabishikirije rero leta nta kintu na kimwe irigera ibivuga ko gushika ubu yego murakoze byari ibi ye jean dodiyo nawe urakoze
Mm.
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga ku wa gatandatu murisanzura duhamagare na anselme anselme wiriwe neza
mahoro yego ni amahoro rwose nawe se
yego ni amahoro Mm.
jewe rero nagomba kubabaza ku kintu kijyanye n'abakenyezi aho bisabiye ku kintu narumviriza amakuru kuri puwata merike Mhm.
numva aho bavuga ku kibazo kijyanye no gukorora inda Mhm.
jewe mbona kumenya aribo batwisabiye umenga iryo tegeko n'amashinga amateka yogene ubwayo mu burundi mutikutse Mhm.
hirya hariho ubwite ashoboye gutwara inda abona atabyo afise azamutungisha icyo ni icya mbere Mm.
ikigira naco hari igihe ushoboye gusanga agiye kuyikoroza ahantu mu rufuri kubera ari kujya mwavuze ngo barakoze amatohoza basanga ngo hakorowe nimba ari inda umwaka umwe ziyongereye ko nimba ari desate nikonze narigeze kubyumva Mhm.
rero umenga ico giti kiri ni kirekire Mm.
ahubwo bo barekura bona narumvise ngo nko mu rwanda ngo birarekuwe yuko umuntu ashoboye nuko yatwaye inda atifuza ko ashoboye kuja kuyikuzayo Mhm.
kandi sinzi ko nka afurika bamaze guku- kugira amatohoza ibyo bintu biri iryo tegeko gusa rihana mu burundi cyane cyane niho rihagaze cyane Mm.
indi nashaka kubaza ni uwo mugenzi wacu jandodiye byahejeje kuvuka nabyumvirije yego kuri abo banyeshuri bose bo muri ekole fondamantale Mm.
mu by'ukuri nk'uko yabivuze abo banyeshuri ni abantu baba bakiri bato Mm.
mu myaka ya mbere muri rya shuri ba- bahereza mu mwaka w'icumi yego none turiprema yarabaho yarabaho turiprema yarabaho ni kuki baciye bafatira kuri bo ngo uwuhejeje ngo uwu- uwunaniwe uyu azoca arindira ngo aje kwiyandikisha atari umukandida wo mu ishuri aje kwiyandikisha ari nk'umurembepanda aje gukora nko muri nko muri exame dede Eh.
kuki batiyumvira kuki batiyumvira ekari iri hagati ya ya ya UMF URMF fondamental bigera ku mwaka ku mu- ku munyeshuri akoze duteka ko aba ari umuntu akuze cyane yiyumvira ibyiyumviro biri kure ashira no kwiyumvira ndongo kugira ne byinshi yo mu makaye Mm.
myiza aba yarize ariko uwo muri fondamental ibyo bintu nta n'ibyo anashobora kurya amacandari yabivuze ibyo niko biri ariko Eh.
uraba rero Aha.
abanyeshuri bakabagarukana mu ishuri bakiga nk'abandi kuko kubera n'abenegihugu nyene n'iyo myuga bavuga rero ndabona aho batanguye imyuga bose baja kwiga Eh.
nicyo gisubizo cy'ibyo rero iyi leta yokiraba batubwira ngo ku makomine hazoba hari iryo ku- iryo shuri ntarihari numva ritahari ni ukuri nibarabe nyene barabe ukungene bogira basubire- batume badubura rimwe basi uwunaniwe kabiri baca bamukuramwo vema bibaza ko nk'iryo tegeko ryosubirwamo Ye.
icyagatatu Yego.
ni kuri icyo kintu cyawe ni icyo kuvuga ngo habe amatohoza ku bintu bijyanye n'ibi ngo ni jenoside bigomba kuba mu burundi Mhm.
novuga ko bwema abantu guhera mu mirongo itanu na kabiri mu burundi bamye bapfa ahandi tubiharuye tujya hafi ubwoko bwinshi bw'abahutu Mhm.
ni kubera twavuga ko abatutsi baba bapfuye nko guhera mu mirongo icyenda na gatanu Mhm.
mutasi novuga ko muto cyane muga mu bitabo turabisoma Yego.
kuki onibiyumviriye canke iyo namba ari enide ya- yemeye guhera mu gihumbi kimwe n'amajana ice- mu gihumbi bibiri na cumi na ga- na kane itahereye muri muri na- muri muri mille neuf cent cinquante Mu gihumbi magana cyenda mirongo itanu na kabiri yego.
yego Mhm.
ni kubera turafite amatohoza na twebwe tu- nk'akarorero mu ntara ya bubanza hari ahantu harashwe isoko yose mu isoko ya kibyuka Mhm.
harapfa abantu babaru- baharugwa mu majana mu majana ane barenga aho rero n'abantu baharuwe ku- ku mitwe yabo bazi baharashwe kandi hari ku ntwaro ya buyoya neza isoko iraraswa iraswa n'abasoda izuba riza babahora ngo abaroberi bahenuye amatara hari jenoside ikindi yo abanyeshuri mu kibimba bararashwe yicwa etablissement yose
yego aha muri kirira haruguru abanyeshuri bari bapfuye kwiga iyo ruguru harenga icyenda na gatatu baje kwiga ino mu seminari ya ino mu kinyinya abanyeshuri bariciwe ku kirira bishwe n'abasoda neza neza cyari cyari igisoda cya kera Anselme we.
Abantu bakagenda.
anselme
Mm.
reka twungurane inama ibyo bintu byose amateka mabi yabaye mu gihugu cyanyu ndetse n'ahandi ibyo ngibyo ntabwo ku giti cyanyu numva utavuga ngo "O, ni icyo gihe yari iri hehe icyangombwa ni uko iyo habaye ikibazo gishakirwa igisubizo ikindi cya kabiri ni uko ibyaha nk'ibyo ngibyo ibyo bita ibyaha byibasiye inyokomuntu ibyaha by'intambara n'ibyaha bya jenoside ntibisaza ni ukuvuga umuntu wese igihe cyose byagaragara ko yakoze kimwe muri ibyo byaha igihe icyo ari cyo cyose sentare ishobora kumukurikirana ni icyaha kidasaza urumva shyira umutima hamwe rero hanyuma ahubwo icyangombwa ni uko waharanira yuko mu gihugu cyawe habaho ubutungane haba harabaye jenoside haba harabaye ibyaha by'intambara haba harabaye ibyaha byibasiye inyokomuntu donc ni ukuvuga jenoside crime contre l'humanité et crime de guerre ntibisaza urumva
Mm.
ye komerera ako gashavu kawe ahubwo haranira yuko ka- kabonerwa igisubizo n'ubu- n'ubutungane urakoze cyane yego ndabumva mugabo rero yego sina- sinavuga ko jewe uwakoze icyaha togihanirwa Mm.
aho ko bari kugenda nabi twe navuze ko nabo iyo yayotegerezwa kubazwa aho amasoko yaraswe oya oya oya Nacyo- umva umva wikwibanda ku muntu kuko igihe sentare itaravuga ko umuntu ari umunyabyaha aba ari umwere wowe rero ntaho washingira uvuga ngo ubuyoya ntabibazwe kandi utaranamubonye aho hantu reka ibyo ngibyo tubyihorere ntabwo ari byiza urumva
Eh, ye ntukigombe umuntu ni umwere uwo ari we wese ni umwere igihe sentare itaramuhamya icyaha urumva
ni ukuvuga yego
yari perezida icyo gihe none ubu hoho- oya oya oya oya oya Nicyo oya kirasabura.
anselme ibyo ngibyo ni ugutandukira ibyo ni ugutandukira banza usobanukirwe ukuntu ubutungane bukora mbere yo kujya mu birere urakoze cyane merci beaucoup
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda duhamagare na nduwa yezu nduwa yezu wiriwe
Mwiriwe amakuru yawe
ni amahoro ye ni amahoro rwose
yego Mm, uratangaza iki rero
rero ndashaka nshyikirize abarundi bene wacu Mhm.
na cyane cyane abo bari hanze bitwa ko bahunze bakavuga ko bahunze umutekano muke uri mu gihugu cy'u Burundi Mhm.
yewe iyo nitegereje ndakunda gutembera hirya no hino mu ngo myinshi itandukanye y'igihugu cy'u Burundi Mhm.
amasanga abantu bari ku kivi batembera bakora ibikorwa byabo bimeze neza nta ngorane Mm.
hateye nibaza ku bari hanze bamwe basemera bavuga ngo nta mahoro ari mu burundi Mhm.
haca ndaba ikungene usanga hirya no hino abantu benshi bidegembya ku bintu bitandukanye nkumva ume ngo barantangaza rwose ariko muri haca nibaza kugira ntibazi akahise ukungene igihugu cyacu ca- ca- cari gisizikaye cyane ariko ubu tukaba twidegembya bikomeye cyane Mhm.
Rero- ubwo uri kuba uri kubatera akamu ngo batahuke batahe baze mufatanye kubaka igihugu
ndiko akamura cyane cyane aba- abene wacu abarundi bahu bagiye ngo bahunze ngo intambara igomba kuba cyane iba Mm.
kumbe naho ari ibihuha by'abantu hirya no hino bagenda batangaza biri ku minwa y'abantu mu bimenyeshamakuru bimwe bimwe Mm.
ugasanga bagenda baterwa ubwoba ni- n'ibyo bumva abantu bavuga ariko atabyo barabona ese nduwa Hanyuma yezu bagaca- nduwa yezu wowe ku giti cyawe hari umugenzi wawe cyangwa se umubanyi cyangwa se umuvandimwe cyangwa se umuntu wo mu muryango wawe wahunze
yewe mu bisanzwe aho mperereye eh nta muntu nogenda avuga ngo ndagenze naka yarahunze cyangwa ngo bari hanze mugabo hariho bamwe bamwe hirya no hino Mm.
ba- bitwa ko bahunze
Mhm.
bakavuga ko bahunze umutekano muke uri mu gihugu Mm.
ariko iyo ukura- iyo ukura- iyo uri kurakurikirana ugasanga n'ibihuha gusa bahunze nta mutekano muke uri mu gihugu ibyo ari byo byose umuntu ni ukuvuga ngo bitwa ngo barahunze ibyo ari byo byose hari umuntu wigeze kuvugira kuri iyi radiyo ati utaranirwa agaramye agira ngo ijuru riri hafi ariko rero icyo nshaka kuvuga ni iki icyo nshaka kuvuga ni uko niba uvuga yuko umutekano wagarutse mu burundu ubu ngubu mwidegembya mukora ibyo mushaka byose umutekano ari wose ni ukuvuga niba hari icyatumye bahunga koko kikaba cyaravuyeho n'ibyo bihugu bi- bi- byabahaye ubuhungiro na na ririya na ririya shyirahamwe mpuzamakungu hcr bashobora kuvuga bati ibyatumye muhunga byararangiye nimusubire iwanyu ibyo ngibyo niko amategeko y'ubuhungiro abivuga iyo ikintu cyatumye uhunga kivuyeho uba ufite uburenganzira n'ububasha bwo gusubira aho wahunze kubera ko icyo kintu cyatumye uhunga kitakiriho ubwo rero nimba koko umutekano waragarutse ahubwo genda ubwire hcr ubwire na leta y'u Burundi bafatanye noneho batahura abarundi bahunze urakoze ndazi ko batumva ntibatahe burema hanyuma i- ikindi binyura nacyo- mu mategeko binyura mu mategeko umva nduwa yezu ibyo byose bigengwa n'amategeko n'ubuhungiro bugengwa n'amategeko kubivuga Yego.
gutyo gusa ntabwo bihagije genda nawe unyure mu mategeko ukoresheje hcr ukoresheje na leta y'u Burundi hanyuma bagende bakoresha amategeko babagarure urakoze
yego murakoze igisigaye nacyo ciyamirije abo bantu bavuga ko mu burundi hagomba kuba ihonyabwoko yego kandi twebwe tubona mu nzego zose z'igihugu zaba iz'umutekano bwaba mu buzi bw'igihugu bwose haba hirya no hino usanga abatutsi n'abahutu bagenderanira none iyo gihonyabwoko ritegura abande izokorwa na bande ibyo babikura hehe turiyamirije abantu burema bagenda ba- bakamisha hirya no hino Nduwa ngo Yezu.
harigomba guhonyabwoko Nduwa batubwoba Yezu.
abantu abo kandi bantu- atarigomba kubaho abo bantu b'abahanga nibaza ku- gutohoza erega ariko sinzi impamvu abantu mushaka kuvuga ngo aa ngo turabiyamirije ese nimba nta kintu muhisha kuki mudashaka ko baza
kuza kuza twebwe nibaza ko dufite inteko ngaha mu burundi Yego, ibyo ngibyo ndabizi. Ariko nimba muri abere, nimba muri abere nimubareke baze muganire mubereke ko muri abere iki ubwoba bibateye ni ubuhe twikomereze ntako tutagira ntako tutagira kugira tubasigurire kandi umuryango nawe urabona ko bigaragara hirya no hino bareke Aho baze tutaba rero.
tuba- tubasigurira baragenda babitahura bareke baze noneho ukomeze ubasigure ubasigurire bareke baze ukomeze ubasigurire wikwanga ko baza ntacyo ntacyo wishisha nta nta nta- ntacyo ntacyo ushaka no guhisha bareke baze ubereke ukuri gusa nuko usanga hariho bamwe bamwe bafite inyungu muri ibyo bintu niyo ngorane ihari hino Aha.
twebwe nta ngorane dufite mu burundi burema tumeze Ah, neza ah. ye urakoze nduwa yezu
abo namwe murakoze ye duhamagare na mbonimpa mbonimpa wiriwe
Niriwe neza Thomas.
uratangaza iki
Eh ubwa mbere nabwo manze
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda sinzi ukuntu telefone ya mbonimpa ibigenza mbonimpa ura- i- telefone yawe iracitse yacitse telefone ya mbonimpa yacitse hey, uracyahari
yego none se kutavuga
eh cyo nakomeza banze shimire ibihugu byaraye bitoye rya resolution eh
uko ari uko ari 19 mhm
navuga ati bijya byose na bijya bita byagize abstansiyo hageze ico byabonye mhm
mugabo tugaca dutwangazwa n'umuntu avuga ati ngo ntibi- ngo ntiba- ngo- ngo ntibazoza ngo igi- abo ba- bijya baba bemeje yuko hoza abahinga bakaza gutoza ibiriko biraba Mm.
none bibaza yuko bajya baba babyemeje babona yuko ibyo bintu basabye byoba ko bidakenewe erega ibintu byose biriko biraba biraboneka abantu birirwa barapfa abandi banyurwa bagenda amazima yongo nta muntu umwe adashobora kubibona uko biriko biragenda hari abo uherutse gituma- kumva se bishwe hari abo uherutse kumva bazimiye
ni benshi nta nta n'ubaharura we- nta n'umunsi byijana uyu munsi hari abo wumvise Hama, uno munsi namwumvise ha- ejo hari abagiye canke ni- ni- ntibafa- ntiba- ntibahereye ku- kuri uno munsi bahereye ku vyo byatanguriye kuko ni byinshi hakenewe ko amatohoza hama abakoze ivyo byaha bahanwe hama ku- ku- kuba uwo muntu yaciye avuga ngo ntihoshobora kuza ntibogirane hari abantu bamenye bivugisha amajambo burya baca umugani mu kirundi ngo bakecuru kari gito kivuga ico katari ico ni ukuvuga yuko nimba umuntu yagiye abona hari ibyagiye biratorwa ukamenga ntibiraza bigenda pore pore bakajya mu ibarabara biyamiriza ukamenga byahebwe hariya ntibyahebwe ibintu ni bukebuke ni porosesisi hama icyatangaje kubona jene navuze ati naho boza ngaho bakakoma amaruru baca mu barabara bahera ku bakanga ikintu basigaye ugishyira mu ngiro nta muntu n'umwe yorera kwiyamiriza ibintu biba biriko biraba hagati y'akazamuntu ho karahonyangwa byategereza gutorwa hama mbega erega gusa na kera ahubwo twe tuvuga ati nimba kari n'agasenga urabona abantu bagenda kuririra mu nzira ata muntu bakubise ngo bariko bararira ngo biyamirize ibintu n'abantu abantu baciye ubwenge babona abantu bariko baguma bapfa bazi ko ari byo bariko irya nama yakorana ku ibihugu bingana kurya bisa mirongo ine n'indwi ku busa gusa itabona yuko ibintu byari byabaye abantu abantu bakava ngo bariko bagenda barira bagira kariya kari agasenga bariko bise maze ubwo bazobona ikizokurikira yarakoze mbonima bose si uburenganzira bwabo bwo kuvuga ikibari ku mutima
bivana ico uriko uravuga tuma ivana n'ico uriko uravuga icyo ari cyo cyose icyangombwa kuvuga icyo kuvuga ikikuri ku mutima n'uburenganzira bwawe busesuye icyo uko cyaba kimeze kose ikibi ni uko waba utuka abantu hari ikindi
baratukana rwose bakavuga yuko hari ibihugu bifisemo inyungu mbega babona nka iniyoropeyeni bavuga ngo yasanze iyo resolisiyo ifise inyungu zihe mu burundi yoza gutora aho ngaho ahubwo ifise inyungu zo kurwanira abanyagihugu nta kindi kintu nico nico bayiziza kandi nta nta kindi kintu yoza gutora ngaha cyangwa ubufaransa aha mu burundi bwaza kuhatora iki Ahubwo- ibindi bihugu bavuga ahubwo Eh?
jya abo ngabo abo ngabo bagiye ku- kwiyamiriza nyine niba bavuga ko ayo makungu afite inyungu ahubwo se kuki utabegera ukababaza uti "Mm, ese ko twese turi abarundi burya mwebwe muzi ibihugu bifite inyungu iwacu jyewe ntabizi mwambwiye nanjye
esha nocaye aha nuhuye ubwiza n'akanya kumanya gutoya ubona bakuyoye aha n'ahandi akindi kakiza aho mvugira ibindi nkaho reka reka woja kubivuga twebwe ko abiyam- abaje kwiyamiriza bavuga ati ibintu binyuranye n'amategeko ntibabonye ko ba- bicwa abandi bakarasa
ah ibyo ni ibindi Rero.
bindi mbona ima reka yego reka duhe Yego, n'ijambo reka.
n'abandi rero akajambo kamwe gusa nagomba nshikiriza ku bijanye n'ikintu hari ikibazo kimwe ikihe se kandi mugenzi bigeze ku- bigeze kuvuga ku bijanye n'iby- n'ivy'amashure Mm.
ibintu vrema nosaba yuko iyo mushikiranganji ni umuntu dusa nk'uko twemera yogerageza akaraba abanyeshuri bananiwe n'ikibazo muga mw'ishuri bamenye ba- barenga ibihumbi mirongo umunani batoreye ico kiba- baraba ukubene ngo bareke baje kw'ishuri basume basaba abavyeyi baraba amahera batanga M- mugabo baje ntibaje muhira kuko kubera n'ikibazo gikomeye babarekeje muhira bazofume ntabwo boza gukora ikibazo umwaka ni munini wicaye muhira mbe nk'umuntu ari yicendajuru ari ari aronka umwanya wo kumasubira ngo ibibujumbura birapfuma azoja mu matekinike afite uburyo aribo bazoma babigisha nta ntibaza kuko bazaba baheze Mm.
yego murakoze Thomas mbonima nawe urakoze
sawa radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga murisanzura duhamagare na samuel samuel wiriwe
nyiriwe amakuru yawe
amakuru ni meza yego
Mm, kandi ntanabasuhuje ye natwe rwose turagushuje n'ur- n'ubwuzu
Mm, Mm.
mwari muri aho yego turaho turakomeye Mm, ni ukuri atangaza iki se
ndatangaza yuko nari nagira mvuge ku bijyanye n'imyigire y'i burundi Ah,
by'uburyo abana babahejeje mu rugo kandi ni ukuri na leta ikwiye kureba uburyo abana bagomba kujya ku ishuri mm, kuko gu- gufata igice kimwe ngo mwe nimujye mu rugo abandi mujye ku ishuri
yego no- noneho mwebwe muzagaruke undi mwaka muje gukora ikizamini mubashe kugira amahirwe yo kujya ku ishuri biragoye Mm.
sinumva uburyo umuntu azajya mu rugo akicara umwaka noneho yamara kwicara umwaka akazaza aje gukora ikizamini yumva ko aje gutsinda ikizamini kandi n'iyo waba uri ku ishuri bashobora kukubaza waragiye muri wikende Mm.
bakubaza ku wa mbere ugatsindwa kandi wigaga Mhm.
sinumva uburyo rero ubuhanga babu- bagaragaza mu banyeshuri bazaba baje gukora ikizamini bamaze umwaka ngo baje gutsinda n'ubundi ni kwakongera imibare y'abatsindwa ku ishuri Mm.
ikintu ikintu nasaba ni icy'uko leta nayo yakorohereza abanyeshuri bose bakajya ku ishuri imibare ni bakiri bakiriye ku ishuri niyo myinshi kuruta iyo abasigaye mu rugo ye samuwe urakoze
ntabwo nari bwasoza noneho vuga gatoya rero kuko hari n'abandi bategereje
ikindi nagira mvuge ni icy'uko mu makuru ejobundi mwashyikirije yo mu ntara ya kirundo bigaragaza ko hari muvuma y'abinjira bagaragaza ko bari guhunga ikintu nagira mvuge ngo mufite abanyamakuru bakorera mu rwanda mufite abanyamakuru bakorera mu burundi mbakurikirana ndabazi bose ikintu nabasaba ni icy'uko kugira ngo noneho mugaragarize amahanga y'uko nta muvomi hari y'abinjira cyangwa bari gusohoka ni icy'uko mwakohereza ku mupaka noneho bagakora amakuru noneho nabo bahibereye kuruta yuko mwakora ku mpande y'u Burundi mwakora no ku mpande yo mu rwanda abo mu rwanda bagatanga amakuru yabo n'ay'u Burundi bagatanga amakuru yabo bakagaragariza amahanga y'uko nta muvomi ihari iri gutuma bongera kuboneka impunzi ikindi yego ni icy'uko bano bantu bakomeye bahunze bahunze igihugu mukunda gutumira kuri radiyo bagatanga ikiganiro buri kintu nabasaba ni icy'uko bazajya nabo bakagira inyurabwenge cyangwa ishishoza ry'uburyo bagiye kuvuga bakareka gukurura bishira bagamije yewe nkunda kubyita n'ejo bundi nari buvuge nuko navuye ku ishuri ntinze bakareka gukurura bishira bagaragaza ko ari nka bizinesi baba bagamije kuri bo kugira ngo babone inyungu yo bo mu byo bavuze kugira ngo n'amahanga yumve ko ibyo bavuga ari bo bafite ukuri bonyine bakareka kwibagirwa uburundi kuko uburundi ibi byose by'abana bari kubura amashuri navuga ko ariho biri guturuka kuko kuva navuka aho naringeze ubu ntabwo nawe bwabo ni burundu ibyo byo kuba abana bamara umwaka bari mu rugo ntaho nawe bwabyumve ariko kirizi ihari ni iy'uko ibi byose byabayeho habayeho bamwe bakomakomeye bakajya hanze bakabwira amahanga y'uko i burundi bicika bagafunga inkunga zakubatse mu mashuri noneho aho gutanga ya mafaranga akokibwa akajya bakayafashisha ba bandi bari kubibabwira kugira ngo ubuzima bwabo nabo butere imbere aho bari hanze bakibagirwa n'imiryango yabo iri hanze kuko bose ntabwo ariko babajyanye kuko hari imiryango icirira isi y'iwabo bashize kandi n'abana babo bagomba kwiga yeee samwe urakoze rwose yeee ndagushimiye yego murakoze cyane munsi uhuriza abanyeshuri bose biga mu burundi ariko ntunasuhuza n'abana tugiye kuzakora ikizamini natwe ese ubundi wiga hehe wiga hehe
ndi kwiga mu rwanda kuri he shuri kuri he shuri akarere ka bugesera ni ishuri se
oya ni district ye ndabizi none si ishuri ryitwa ngo iki
ishuri aho ndifashe
ndakumvise urakoze samwe yeee ngaho mugoroba mwiza yego namwe radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda muri isanga noneho duhamagare na fabrice fabrice wiriwe neza
wiriwe neza amakuru yawe
nagomba gushyikiriza yego nuko abarundi banezezwa n'ingingo yarayifashe n'akarama turi ko atakazira muntu ka oni na cyane cyane tukanezezwa n'irya komisiyo d'ankete twizera ko ishobora gukorana n'irya tonere mpuzamakungu rero abarundi dufite akanyamuneza mugabo ndashaka kukagaragaza kuko nta bwigenge bwo guhirwa buhari mu burundi tukagera ko tuvuna imbaguhe abategetsi b'abarundi yego birigo barakora ibibi basasa amaraso y'abantu abandi bafungira ubusa ababyeyi bahekugwa yuko iyi komisiyo d'ankete yakorana n'isoni mpuzamakungu bikanyaruka vuba kugira ngo ubwishe mu bundi buhagarare yeee
hanyuma ngashangira ko nkebura abantu birirwa barahendwa baja mu barabara ngo bagiye kunezerwa baja ku- kwiyamiriza ingingo za oni yuko bahendwa benshi abantu bato bato bashaka ko nabo bagicanitse muri iyo raporo nta- ntibashaka gukumenya icyo ari cyo ariko barahendwa cyane nicyo kibabaje nta muntu akibwe ngo usanga arimwo baba bagicanitse muri raporo ntashaka kumenya
hanyuma se kuki uvuga ngo barahendwa
barahendwa kuko benshi n'abantu bato bato cyane baba bazi icyo byanditse ntashaka kukubwira muri raporo yanditswe ntacyo bazi barahendwa cyane ninde ubahenda
barahendwa na leta y'u Burundi nta bantu nta muntu usanga aciye ubwenge arimwo usanga abantu bato bato cyane oya fabrice ubwo se urashaka kuvuga yuko eh, aho ngaho uratukanye ntabwo ari byiza nta muntu utagira ubwenge ubaho burya No- no- mu kinyarwanda baravuga ngo bariho- n'umusazi buretse bariho- buretse bariho ndangize mugabo ubwenge Ah, ah, ah, ntitaba ah.
nibungana, murabizi.
buretse ndangize mu kinyarwanda baravuga ngo n'umusazi arasara akagwa ku ijambo ni ukuvuga rero buri muntu wese ugomba kumuha agaciro kuko twese dufite agaciro nta muntu utazi ubwenge ubaho samwe nako fabrice urakoze
murakoze nawe ye ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda duhamagare na gerard gerard wiriwe
mwiriwe neza uratangaza iki gerard yego yego
yego yego icyo ntangaza ngomba gutangaza twiti amashuri mu rundi yari yatanguye Mm.
yari yatanguye umenya hari ibintu byinshi byinshi by'ingorane hari abana ibihumbi n'ibihumbi batamenye ikibazo muri medie no mu icumi abana rero bagiye kwicara muhira icyo ntusaba ni uko ababijejwe vurema boraba ukuntu abo bana n'ukuri baratari bato baracafite imyaka mitoyi umwana w'imyaka cumi n'itatu cumi n'itanu ugiye kwicara muhira ni ukuri ubuzima bwe buba- ni ukuri babupfuye nta kubide haba bugize abupfuye nta bide vurema boraba irya ngingo ni ukuri bakaraba ukuntu bakabarusha batarafu basubiramwo umwaka bakigerageza mu- mu kindi kibazo kizokurikira hama ikindi kibazo bagushikiriza bagushikiriza nk'imuzeye iki iki abantu bate- ba- ba- bamwe intara ya rumonge no kuribora ukuntu hari ibarabara no kuri iriko imvura ko igiye gutashura rigiye kuba nabi ibarabara riduka ku muhutu rivuye ahantu va ku rutumo Mm.
iryo barabara no kuri rimeze nabi rwose nk'umuntu abijejwe buzima nkabura amatari na mutaneri bose barakuntu vema n'abazize intwara umunani ugafite ka rutumo ka- na muhuzu ubona iryo barabara barikora rifise akamaro kanini cyane abanyagihugu bakorabikoresha ahantu ku midodo ahantu hari mu za donzi gushinga ibifatane rya mu- n'irya n'irya donzi mugabo iyo migambi yakihagarara kubera ukuntu usanga abantu b'abategetsi no kuri ico kibazo ko gikora kuko iryo barabara imvura iguye niba mutahakora iryo barabara rya muhuzi gusa usanga matadakora nk'abigeze buri nkabura amatari yora ukuntu ako- a- abikore- arikoresha no kuri gukora afite akamaro kanini cyane gerard ndibwira ndibwira yuko yuko yego ikiro cyavuze ku mutima no kuri hanze ni ishingwa ry'umushinga umushinga ntaheshe muri terese no kuri yaba abantu bose abantu bose bagifite ubutwa- ubutwari ba- ba- batwara no kuri bo- boraba no kuri baka- bakagira bakimika irya ntwari no kuri teresi no kuri yari umuntu w'intwari urabona bariko baravuga ibintu ya- yaranguye ukuntu yatwaye neza no kuri n'abantu abategetsi nabo nyine bakiri ku ngoma boraba ukuntu kuri kuri bo bo- bo- bo- bo mudamu mu birenge no kuya umuntu w'intwari cyane yarahuza abantu baba- arafite amatati akabahuza nubwo wi- nubwo umuntu wese eh, atama ari umwere no kuri urabona ibyiza byinshi byinshi byinshi ya- yarabikoze no kuri kandi urabona peresi urabona yari umuntu yarahuza israel na palestina ba- baraja hamwe yari umuntu wo kuri yo- nibura nkoze kuko ari nka- nkakora ko no- na disikuru ya obama ya- yavuze no kuri ni disikuru yaryoheye cyane yagereranije i- i- intwari perese nka nuzeri nka nka bema nka nesoni mandela w'umunyafurika na n'umwami elizabeth urabona ni ukuri urabona abantu b'intwari ba- bakora bakorera abanyagihugu bashimisha abanyagihugu urabona ni ukuri ko batibagiranwa bama bibu- bibukwa iyo ba- bagiye gushengera ni ukuri Niko se Gerard? Gerard.
binezeze ni ukuri kubona umushinga ntayo sa gerard we uzi yuko i- i- aba- aba- aba- abadepite b'abaraba ariko bo muri isirayeli b'abanyayisirayeli batagiye mu itabaro rye
yego mbe turazi umugabo urabona ui, urabona izirangono ziri hagati yabo urabona we- bo bo ba- babona ukundi kuntu bamwe baramwa- baramwagiriza yuko ngo ngo israel na palestina urabona ngo nti- ngo ntihageze ku ntego yiwe kurumvikanisha urabona wi- ibihugu n'ibindi byama bi- bifitanye ingorane urabona mugabo mugabo benshi no kuri benshi benshi baragiye wi, nubwo urabona burya mu kuri yagiye ujya mukuru wawe hano uteye wa parasina urabona ko yagiye yaragiyeyo ibinyamakuru byinshi byara- byaramuvuze ko ibintu byinshi ngo ntiyari kujyayo mugabo urabona ko yari intwari vurema umuntu nk'ujya aye rwose Ye, Bituma Gerard.
nk'abantu bo muri afurika meme no muri erope Gerard.
abantu bagitwara n'ukuri boraba ukuntu bo- bo mwi- bomuza mu birenge n'ukuri ari umuntu w'intwari rwose Ye, Kuko Gerard, urakoze bari- cyane.
Petero yavuze yuko reka dusi- reka duhe n'ijambo na alex Alo, na alo?
james eh, reka duhe n'ijambo na alex na james nabo Urakoze- bategereje urakoze cyane Ura- kubera ko urakoze iminota cyane.
yego iminota irimo iragenda yidushirana muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri sanga alexi
aramekarame amakuru yawe
ni meza ni meza yego rero ngaho terera mu mu magambo magufi cyane
eee icyo nababwira rero Mm.
ni njye mwamamagaye oke hakomeje kuvuga abarundi nta banyarwanda bari bariho Mm.
gusa hari uwo numvise nyine mwavuga ukuntu byerekeranye ngo na un ariko njye nk'amakuru mfite hano mu rwanda nyine mu rwanda ibintu byose ni amahoro abaturage bameze neza nta kintu na kimwe mbona kirangwamo kibi umutekano barakora akazi kabo uko bash- uko bari basanzwe bagakora neza ibintu byose ni amahoro bihuriye hese na un wavugaga
nyine ni uko nayo numvise Ah.
we yavugaga kuri UN sinzi nimba ari kuri UN ngo nacyo nayo ngira icyo nyivuga nk'ukuntu n'iyi minsi nyibona Eh.
kuko mbona UN ikomeje kugenda ifasha abaturage cyane cyane cyane mu bintu byerekeranye n'iterambere ry'abaturage aho usanga itanga itanga nk'ibintu nyine nk'inguzi ni- na sapoti ku ba- ku banyarwanda cyane cyane nk'abantu nk'abasaza abantu bari hasi abantu ba- nyine abantu bari bamaze gusaza badafite ikintu bakikorera Mm.
ubona ko hari n'amafaranga babatangira ba- abenshi bavuga ngo ni aya viyupi Eh.
ukuvuga eh ubwo iyo sapoti itangwa na UN ahanini biba yabishyizemo uruhare kandi ubona ko wenda niyo ari ahantu nko muri afurika Mm.
hagiye kubamo hagiye kuba nk'ibintu bitari byiza UN igerageza kuba yazana amahoro ikoresheje ingabo zayo zikajya kurindayo umutekano i- wenda ifatanyije na bimwe n'ingabo za bimwe mu bihugu byo muri afurika ako kantu nka- Ariko- ntabwo ari keza cyane kuri UN ariko wibuke yuko yuwe niyo ngiyo uvuga muri mirongo icyenda na kane yakuye abasirikare wowe uravuga ngo iyi- ngo- ngo iharanira amahoro n'abasirikare bayo muri mirongo icyenda na kane mu rwanda barabatwaye Na- reka twikomereze urakoze alexi
yewe ye urakoze cyane ndabakunda naje nta topike nyine mwariho ye urakoze Ariko- rwose Ni- ni- ku wa gatandatu ni ukwisanzura nta ni- buri muntu wese akivugira igitekerezo cye agasangira amakuru n'abandi urakoze cyane ntacyo voa ndabakunda cyane voa ndabakunda cyane ndabemera namwe murabizi yego natwe turagukunda alexi radiyo ijwi ry'amerika duhamagare na james ndibwira yuko ari we ugiye gusoza iki kiganiro cyacu kubera ko dusigaranye umunota umwe james wiriwe
twiriye murakomeye yego yego nawe se
yego aramanagira nshimiye vadamire kuri aka kanya mudutidije ama jesi si ibibazo byi- byinshi byo gushikiriza ahubwo no kubashimiye Ye.
ama nongera mvuga ku kibazo kijyanye n'us- n'ibyo nabonye by'urugendo rw'umukuru w'igihugu aho ya- yari kagenda mu rumonge Mm.
aho abasirikare bamucungira umutekano bakubise abanyagihugu abatamakazi abantu batagira n'icyo bagira ngo bagomba kumu sinzi icyo bariyumviye avuga naho baba bari mu kazi kabo bubahiriza agateka ka- k'abanyagihugu umunyagihugu ahagaze ku ibara si kuvuga yuko aba agomba gukora iki ahubwo aba agomba kuraba wose barundi amutwara hanyuma ikindi kibazo je mfise ni ikibazo cerekeye n'iyi raporo nagiye cegeranyo bagize kuko wirinyamitwe yaravuze yuko batazobemera kuza yuko nta maprobu ya- bayifashe ariko bayanke kuza nibaza nimba leta y'uburundi ataco yiyagiriza nimba koko babona yuko amahoro n'umutekano hari mu burundi niba bareke baze hama bazomara amahari hama bareke guhindira abarundi kuja mu barabara barira ahubwo barondere kuja gukora imigambi y'iterambere kugira ngo biteze imbere kuko kurira si yo muti ko barazi yuko amabi yakozwe abantu birirwa barapfa kandi bajya abazungu badashobora kuvuga ati ngo bariko bararenganya cyangwa baraba hirya no hino ukuri ari uko rero niba Yeah.
bareka nimba ataco biyagiriza baze hama bavuga ati bya bintu si byo canke nibyo hama intaha ikubite mu gahanga umuntu afise ico yagiriza ye Hama james nivyo ndabashimiye ye natwe turagushimiye cyane
yego ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti mwese uko mungana ndabashimiye byimazeyo nagira ngo nongere nibutse ubu butumwa bwa nduwimana evrard usuhuza abantu bose b'imbohe b'abaru- b'aba- bari muri za gereza imfungwa mu burundi nawe avuga yuko ari imfungwa prisonier uwo rero ni nduwimana evrard ngo abafunze mwese mureme ndabashimiye cyane no turongera mu kanya saa kumi n'ebyiri mu makuru